make una good evening my country people. i hope say i meet all of una well we don carry our matter come we don carry our tori come again from campus radar of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata make we sharply appreciate all of una wey dey always lis ten to our tori really appreciate everything wey una dey do thank you very much all of una wey dey outside obodo naija and from obodo naija we thank all of una thank you. We Without Kayo come as we dey always carry am every Sunday from campus radar. I still remain na favourite girl Adebayo Zainab, my name never change. You know as we dey always do am na make we first take the small tori before we go chook hand inside the full matter. But before we go chook hand inside the matter wey we get this evening, make i give una three gbosa as we dey always do am you know say na American gbosa we dey call am. Gbosamen, Gbosamen, Gbosamen. Yo, yo, yo. Thank you very much. So make sure you take the small story as we always run am now. The first story wey dey my table this evening talk about the Osun State election wey dey talk wey dey do yesterday. The next story wey we dey wey we go look at this evening wey dey shine for my face e talk say Vice President Professor Yemi Osinbajo do surgery the kind surgery wey you do we go soon know am the next story wey dey look at my table wey dey shine me wey dey look at me for face this evening e whisper say our president president buhari he talk something to nigerians e talk say make nigerians dem make nigerians dem make dem dey grateful to god say dem dey nigeria say make we dey thank god o the last story wey we go look at this evening na about hassle matter all of us sha don dey house now like five months we don dey use for house now na only god fit save us make una dey follow me dey go before we go chuka inside the food tori. welcome back my people the first story wey i first talk that time i talk still about the osun state election wey dem do yesterday as dem dey count vote dem dey count the vote dey go pdp dey win one side as a small time o as a cast on vote join apc take over last night when dem shout later round everything up everybody don dey hear the news i know say we don we don hear but make we na analyse am for this place as they round everything up sha na pdp later win we hear say according to wetin inec release the result wey inec release inec talk say pdp win for seventeen local government out of the thirty local government wey dey for osun state and apc win thirteen local government so be like say na the second time wey the pres the person the governor elect na the second time wey he go dey contest be this and lucky for luckily for him he win we all know say the person wey the governor elect na the uncle to the popular musician nigerian musician davido so congratulations to governor elect senator ademola adeleke may your ten ure be good be fruitful to the people of Osun State and may the may your tenure be useful to Nigeria as a whole. We wish you best of luck. Next time wey we talk about that time talk about our vice president wey go do surgery talk say Professor Yemi Osinbajo do leg surgery. The one wey come make people happy small be say you do the surgery for Nigeria you no fly abroad like other politicians wey go dey travel out go dey do their medical issue. na nigeria hospital here he use if all of them dey use am maybe they go dey try to dey improve the hospital nigeria health sector maybe everything go improve one day the next story wey we wey i talk that time yarn say president buhari e talk say make we dey dey grateful say we dey nigeria first of all e first greet everybody say e dey happy say we elect am for 2015 make e be our governor and e don dey try to dey tackle everything wey e fit tackle for nigeria and say nigeria still better out of other african countries say we still dey improve make we no compare ourselves make we no dey compare ourselves to other african country na wetin e talk be that o oh. but we all know say this country we no too like as e dey go but he talk make we dey dey grateful everything all in all anything wey wey we beat say make we sha dey grateful na the corner wetin our president dey tell us be that the last way we go look at this evening na water soon matter hmm. my fellow nigerians my fellow students be like say we go still dey for house small but then no that's what we fit do na to dey pray make god help us make this country education no spoil pass wetin don dey ground already because asu dey asu talk say na agreement remain for dem and federal government make dem sign federal government talk say dem no get any agreement to sign with asu say if dem no resume the work dem no go pay dem and asu talk say if dem no do the wetin dem want dem no go answer dem asu dey talk say one one um, their platform their payment platform utis ta say na wetin dem wan make federal government I'm accept federal government don do test tire for that one but dem never still see wetin dem wan do di report wey federal government committee submit for dem di brics, BRICS committee federal government reject am say dem no like di report wey dem give dem say which kind of agreement dem go agree with as to dem so dem i dey we dey hear again say dis week o dem wan bring fresh agreement for asu no no maybe asu maybe na wetin asu go like na the fifth month wey we dey inside now e don dey go six months wey nigeria students don dey for house wetin we wan call dis one any country wey dey move wella na make we first check the education for the country make we check the health sector make we check the security and their food and everything maybe e dey okay na wetin dey make country dey move forward be that but for our own case here and i go president don talk say make we dey dey grateful na student dem we sit for house their own pikin no dey nigeria na god go save us we wey our papa no get money na we dey go federal school na only god fit help us na only god be the best tutor na god be the best teacher wey go help everybody <laughs> na here we go stop for today my people na me una go dey lis ten to na una i go dey meet make una no forget to dey follow our social media handle on our facebook twitter and our instagram campus veda funa and make una no forget to dey check our whatsapp status Maybe na sell our link anywhere pause dey that like this prayer make una clear because una go dey give una as e dey hot so na here we go stop for today i don talk my name never change na still na favourite girl adebayo zainab till next week sunday we go meet, meet again make una take care of una sef and have a wonderful night ahead bye bye.